ఇది news media America ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse mwese nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki cumi n'indwi y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iki gitondo muri kumwe nanje fidel niyongabo amashirahamwe agwanya ruswa no gusesagura amatungo ya leta mu burundi asaba inzego nsha zigiye kujaho kuba maso kuko hari abashobora kubaca mu ryahumye bagahita basahura igihugu turasavye rero abantu bose bashobore gukinga ntibibe na duka twari dusigaye kuko bagomba kugenda bateruranye n'inzira koga bakonje ikigega ubundi gabriel rufyiri ayoboye orikome ishyirahamwe rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagura ry'amatungo ya leta twagira rero n'ubundi dusaba abenegihugu babandanye bashikiriza amakuru uwo mugwi mbere banarushirizeho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bukingirwe mu bisata byose canke ubwanyurujwe bugaruzwe uyo nawe ni elize arongoye umugwi ujejwe gufata no gushikana imbere y'ubutungane abategetsi bagenda banyuruje amatungo ya leta imbere y'uko barangiza manda zabo mu burundi amakuru radiyo ijwi rya amerika ikesha umugwi ujejwe gutegura amaziko ya perezida nkurunziza n'ahataratangazwa ku mugaragaro nuko ikibanza kiri gitega arico coba kiriko kirategurwa gushingurwamwo perezida nkurunziza naho mu rwanda umugambwe uharanira gukingira ibidukikije na demokarasi green party usaba perezida paul kagame kudashira umukono ku itegeko ryemera iyubakwa ry'ikigo c'inguvu za nucleaire mu gihugu imbere y'uko dushika kuri izo nkuru reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli umushikirizamanza mukuru wa cpi avuga ko atakimutera ubwoba inyuma y'aho perezida wa amerika donald trump ategekeye ibihano kuri iyi sentare ishaka gutohoza ku byaha byo mu ntambara byoba byarakozwe n'abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika muri afghanistan fatu bensuda yabwiye ijwi rya amerika ko atazodohoka ku cyo iyo sentare yiyemeje cyo gucira imanza abakoze ibyaha byo mu ntambara trump ku munsi wa kane yategetse ibihano by'ubutunzi no guhagarika ingendo muri amerika ku bakozi ba cpi n'imiryango yabo umushikiranganji wa amerika ajejwe ubutungane william barr yatangaje ko ubushikiranganji arongoye bufise ivyemeza ko iyo sentare yaranzwe na ruswa umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu wa amerika mike pompeo nawe yashikirije ko amerika itari muri iyo sentare yongera aragabisha ibihugu vya buraya bicuditse bihurikiye mu muryango wo kwivuna umwansi hamwe wa otani abagabisha ko nabo bashobora gukurikiranwa n'iyo sentare ku vyaha vyo mu ntambara bakoze muri afghanistani perezida wa mari ibrahim bubakar keita yashikirije kuri wa kabiri ko sumariya sise atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yaranyurujwe mu kwezi kwa gatatu n'abantu bitwaje inkoho ari muzima perezida yashikirije ko leta ifise ivyemeza ko sise akiriho inyuma y'amezi anyurujwe yemeza kandi ko azi abamutwaye kandi ko vuba azoboneka sise arongoye umugambwe union pour la republique et la démocratie yigeze kuba kandi n'umushikiranganji w'ikigega ca leta kandi yaraharaniye ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora abajejwe umutekano bamye bavuga ko bakeka ko yanyurujwe n'intagondwa z'abayisilamu zishimikiye ku muhari wa al qaida urunani ruhurikiyemwo abaganga muri nigeria rusaba leta kubaronsa ibikoresho byo kwikingira umugera wa korona hamwe n'akarusho ku mushahara kuko bavura abanduye covid cumi n'icyenda bagabisha ko bataronse ibyo basaba bazobandanya imyigaragambyo yo guhagarika akazi batanguye ku munsi wa mbere dr aliyu somboka arongoye urwo runani amenyesha ko abaforoma bakurikirana abarwayi ba korona nabo bazohagarika gukora mu gihe leta itoshitsa ibyo basaba mu ndwi zibiri abaganga bashika kuri cumi baramaze kwicwa na covid cumi n'icyenda muri nigeria somboka avuga kandi ko abaganga bashika amajana abiri bapimwe bagasanga baranduye uwo mugera umushikiranganji wa nigeria ajejwe amagara y'abantu yashikirije ko gushika ku munsi wa mbere abantu bashika ibihumbi cumi na bitandatu n'amajana atandatu barenga banduye uwo mugera n'amajana ane na mirongo ibiri na bane bamaze gufa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yarateye umukono ku itegeko ry'ibigiye kuzohindurwa mu gisata cy'igipolisi ni mu gihe igihugu kikiri mu myiyerekano yiyamiriza ubwicanyi n'ivangura rishingiye ku rukoba bikorwa n'igipolisi ku birabure trump yashikirije ko aya mategeko azotuma igipolisi mu gihugu cyose gikorana ubuhinga bwo ku rugero rwo hejuru mu gukorera abanyagihugu avuga ko abapolisi bazokwigishwa ubuhinga bwo kudakoresha ingufu zirenze mu guhangana n'inkozi z'ibibi muri iryo tegeko trump ntaco yavuze ku macakubiri ashingiye ku rukoba aranga abapolisi bamwe bamwe kimwe mu byo abari mu myiyerekano mu gihugu basaba ko cohinduka umukuru w'inama nshingamateka ya amerika nancy pelosi yashikirije ko iri tegeko rya perezida ata nguvu rigira kandi riterekana iryohindurwa ku butungane bworohereza bamwe n'ubwicanyi bukorwa n'igipolisi birabure
urakoze abayizi ku makuru uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho amakuru radiyo ijwi rya Amerika ikesha umugwi ujejwe gutegura amaziko ya perezida Nkurunziza n'ahataratangazwa ku mugaragaro ari uko ikibanza kiri gitega coba arico kiriko gitegurwa gushingurwamwo perezida Nkurunziza ni inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo musomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu Rwanda ico kibanza kiri muri kartie ya Musinzira kwibarabara bita rya Muyinga ahari hategura icibutso c'umugwanyi yaguye ku rugamba mu gatondo ko ku munsi wa kabiri inyubakwa ziri muri ico kibanza zareko zirabomogwa abandi bahinga mu vy'ubwubatsi bapima neza ico kibanza ivyo bikorwa vyari bihagarariwe na Jean Bosco Ntuzwe n'Imana umushikiranganje ajejwe inyubako n'ibikorwa vya leta amasoko y'ijwi rya Amerika yasiguye ko hagaragaye kandi Zefire Maniratunga ujejwe gutunganya ingendo no kwakira abashitsi b'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari nawe warongoye umugwi ujejwe gutegura ishingurwa ryiwe abakozi bakuru bakuru b'iperereza ry'u Burundi ibihanganye mu gipolisi baguma bakurakuranwa muri ico kibanza biboneka ko kiriko kirategurirwa ikintu kidasanzwe uko umwanya ugenda abakozi n'abajejwe umutekano niko biyongera muri ico kibanza ubona ko bakeneye ko ibikorwa vyihutishwa nta mutegetsi n'umwe arashima gushira habona ibikorwa bariko barategurira kuzokorera muri ico kibanza ivyo bimeze gutyo mu gihe hari haheze iminsi havugwa ko hari ikibazo c'aho bazoshingura perezida nkuru nziza amwe mu makuru ava mu begereye umupfasoni wiwe avuga ko umuryango wiwe ushaka kuwabo yoshingurwa ku kirimba ciwe kiri imwumba mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi aho asanzwe avuka yamara ijwi rya amerika ntiturabasha kuyatohoza neza iyindi migwi ibiri igizwe n'ibihangange by'umugambwe CNDD-FDD perezida Nkurunziza asanzwe abereye imboneza yamaho bamwe bifuza ko yoshingurwa ku kirimba citiriwe umwami ntare rugamba kiri Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi uwundi mugwi muri ivyo bihangange nawo wifuza ko Petero Nkurunziza yohambwa igitega ku mugwa mukuru wa politike kugeza ano mango ijwi rya Amerika ntiramenya neza ryari ikiziga ca Petero Nkurunziza kizoshingurwa tukiri mu Burundi abagwari
batambaye kugira ngo basahure igihugu n'abanyagihugu turasavye rero bose bashobore gukinga ntibibe na duka twari dusigaye kuko bagomba kugenda bateruranye n'inzira koga bakomvye ikigega kuko amakuru twaramaze kuyaronka ko ivyo bintu biriko biraba kuko bazi ko haje umukuru w'igihugu mushasha ashobora kudasubira uh, kubizigira turasavye rero amategeko akurikizwe hubahirizwe igihugu n'abanyagihugu bareke gusongera isibe kuko igihugu cacu kigeze aho umwasi ashaka mu bijanye n'ubutunzi kubera ubukene buturembeje iryo shirahamwe rihamagarira umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye agiye kurahira ko yofata ibintu mu minwe kugira ngo abategetsi bazorangiza amabanga yabo bagende berekanye ubutunzi bafise nk'uko bitegekanijwe mu ibwirizo wa shingiro muri iyo mirongo icyenda na gatanu y'ibwirizwa shingiro rishasha ivuga yuko abasuku bacu bategerezwa kwerekana iyo bakuye ubutunzi binjiye mu mabanga yabo aho rero ni guhera kuri musitanteri kuduga ku muntu wese yashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu hanyuma kandi n'abantu bazoza gutwara kutubera abasuku ejo bumve yuko bafise iryo tegeko ryo kwerekana ubutunzi bwabo baronse batarinjira mu mabanga n'ubwo baronse bayavuyemwo hanyuma abatavyerekanye bahanwe bigira ko akamaro ni uko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa redistribution de ressources ku bwa orikome abogenda banyuruje amatungo ya leta boba basongereye isibe kuko ubutunzi bw'igihugu busanzwe bwarasubiye inyuma cane mu mpera z'umwaka uheze harashizweho umugwi ujeje gufata no gushengeza abategetsi bagenda banyonoye amatungo ya leta imbere y'uko barangiza amabanga yabo imbere y'uko amatora aheruka aba uwo mugwi warashize ahabona icegeranyo i bujumbura uvuga ko mu mezi atatu aheze umaze kwakira amadosiye arenga mirongo irindwi y'abategetsi bagirizwa ko bagerageje gusiga banyuruje amatungo y'igihugu erize ndaye asanzwe atwara sentare igwanya ibiturire ku rudekonte niwe atwara uwo mugwi abatari bake baramaze gutanga amakuru y'abanyuruza canke bihagira ubutunzi bw'igihugu bishimikije amabanga ico gihugu nyene cabashinze aha akaba ari mu bisata bikurikira inyuruzwa canke ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta amadosiye cumi n'umunani aramaze gushikira umugwi inyuruzwa ry'imiduga ya leta amadosiye ane inyuruzwa canke ikoreshwa nabi ry'amafaranga y'amakoperative sangwe amadosiye cumi igurishwa ry'ibitara vya leta amadosiye cumi n'ane yarashikiriye umugwi igurishwa canke itangwa rinyuranye n'amategeko ry'amatongo ya leta amadosiye cumi n'atandatu mu bijyanye n'amasoko ya leta umugwi umaze kuronka amadosiye umunani mu gusahura abanyagihugu babagurira ikawa ku giciro kiri munsi y'icyo leta yashinze amadosiye atatu yarashikiriye umugwi mu gisata c'ubutungane naho amadosiye atanu hari n'ibindi bisata uwo mugwi umaze kumvamwo akamoto ko kunyuruza amatungo ya leta naho utarafata abavyagirizwa ariko rero hariho ibisata vy'amakori n'amatagisi ubutare n'agataka hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro umugwi wikeka ko hashobora kuba nahone haberamo kunyuruza canke kuyagira ubutunzi bw'igihugu mugabo akaba ata makuru ahatangwa eka no mu bushikiranganje no mu mashirahamwe ya leta amakuru ahatangwa si menshi ubuho hariho n'ibishasha vyaje ngo twatumwe n'abo hejuru canke ngo turi muri systeme twagire rero n'ubundi dusaba abenegihugu babandanye bashikiriza amakuru uwo mugwi mbere banarushirizeho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bukingigwe mu bisata vyose canke ubwanyurujwe bugaruzwe twagira dusubire duhumurize abazotanga inkuru bose ko bazoguma mu ibanga tunabamenyesha ko uzotanga inkuru ifasha mu kugaruza itunga ry'igihugu azoronka agashimwe mu gihe c'imyiyamamazo evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha agiye kurahirira amabanga yiwe yemeje ko ku ntwaro yiwe azogwanya abakaboko n'abasesagura amatungo y'igihugu pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pierre clave kuri iyo nkuru tuve mu burundi tuje mu rwanda aho umugambwe uharanira gukingira ibidukikije na demokarasi mu gihugu green party usaba perezida paul kagame kudashyira umukono ku itegeko ryemera iyubakwa ry'ikigo c'inguvu za nucleaire mu gihugu nk'uko ryatowe n'inama nshingamateka mu kiganiro frank habineza ayoboye uwo mugambwe yagiranye na mugenzi wacu geoffrey mutagoma yavuze ko ico kigo kizokonona vyinshi kurusha ivyo kizokiza atangura asobanura impamvu umugambwe wiwe watoye oya mu gihe cyo gutora iryo tegeko kubera ko tuzi neza ingaruka z'ibigo bya nukiliyeri aho biri hose ku isi uko bigenda icya mbere bisaba amafaranga menshi cyane kugira ngo byubakwe kandi urebye bije y'igihugu sinzi ko bizacobera kugira ngo dushobore kubaka kuko hari n'ibikoresho bikenerwa za yureniyumu nazo zirahenda cyane kandi nazo za yureniyumu nazo zifite ingaruka mbi ku buzima bw'abantu kuko zifite ibintu bita radiyasiyo ibintu ziturukamo bitumuka bikajya mu bihaha by'abantu mu bantu bakabihumeka bikaba byabateza indwara zirimo za kanseri n'ibindi kandi bikaba bigera kure cyane ikindi kandi tukareba imyanda yava muri icyo kigo ni ukuvuga ngo ibyo baba bakoresheje iyo bivuyemo babibika imyanda kubona aho ubishyira ni ikibazo kuko nk'ubu mu rwanda dufite ikibazo cyo kubona aho dushyira amaordinateri izi za mudasobwa iyo twazikoresheje biragoye cyane kubona aho bazabibona aho babijugunye byamaze gukoreshwa ni ukuvuga ngo ubu noneho nk'iyo myanda bituza aho izashyirwa kandi imyanda mibi ishobora kubikwa imyaka ijana itarabura noneho ikibazo kindi ibyo bintu naho wabicukurira mu butaka ukabishyiramo bihita bigenda bikangiza amazi ari ikuzimu amazi ari hasi mu butaka bikayangiza ni ukuvuga ngo bikagera kure ku by'abandi bose banywa amazi bashobora kunywa amazi arimo uburozi noneho tukavuga ati ibi bintu byose ko bifite ingaruka noneho biriya munsi bigize ikibazo bigaturika ikaba akisida yabyo twakora gute twabigenza gute kuko urebye mu masezerano yize gusinya umwaka ushize ajyanye n'uko igihugu cyafashwa haramutse habayeho akisida ya nikireri bataha amafaranga make mirongo miliyoni eshanu z'amadolari batanu reka nko mu buyapani ejo bundi tuko muri fukushima mu buyapani byasabiwe miliyari ibirango bavugaga ko zarengaga miliyari icumi z'amadolari kugira ngo bashobore kuba bangana n'ingaruka zacu noneho urebye n'ibyabaye mu kera mu busiya ni muri ukraine ubu aho bita chernobyl ingaruka zaho na n'ubu barakubwira ngo nyuma y'imyaka irenze mirongo itatu nta giti cyamira nta n'imbuga ishobora kuhabona cyangwa se aho hantu nta kinyabuzima gishobora kuhaba dore imyaka mirongo irenga mirongo itatu kandi ibyo byagize ingaruka no ku bindi bihugu byo muri europe nko muri sweden naho byagezeyo n'ahandi hose kubera umuyaga utwara ibyo byose byaturitse nabo bavuga ati biturikiye hano mu rwanda ni vuba akarere k'ibiyaga bigari kose kagira ikibazo ndetse no muri afurika byagira ikibazo twari tubona igihombo cyo kinini kurusha inyungu kubera iyo mpamvu twatoye oya bw'iyo tegeko njyewe na mugenzi wanjye turi mu nteko ishinga amategeko
ibyo bintu nkurikije uko urimo ubivuga ni ibintu byumvikana nk'ibiteye ubwoba cyane kuki muri babiri gusa mutora oya nacyo twagarutseho itangazo twatanze bano bakoze umushinga bagaragaje gusa impamvu yiza gusa nta naho na hamwe bigeze bagaragaza icyo bita disavantage cyangwa se ingaruka mbi ni ukuvuga ngo bahumye twavuga ko bahumaga abantu mu maso babereka ngo nitukora nikireri tuzateza imbere ubuhinzi tuzateza imbere kwa muganga tuzakora iki ariko ntibagaragaze ngo hazabaho n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi twumva yuko icyo cyabaye ikintu kitari cyiza mu bateguye umushinga w'itegeko kuko ntabwo bigeze bagaragaza ingaruka mbi ku buryo twizera yuko nari kwizera yuko bagenzi bacu bandi iyo bari kumenya neza ingaruka zabyo zose byagaragaye muri uyu mushinga nibura nabo bari kuba babitindaho bagatora ukundi ariko tubizi ko twebwe kubera ishyaka ryacu n'ubundi tuhanira demokarasi ariko tukarengera ibidukikije niba tuba ibijyanye n'ibidukikije tubitaho kuba imana kuko turabona iri tegeko cyangwa se ikigo cya mikeli gishinga mu rwanda kuko n'ubundi wamaze kugitora kizashingwa kizagira ingaruka zitari nziza ku bidukikije no ku banyarwanda ndetse no ku isi yose uti bamaze kuritora n'ubundi icyo kigo kizashingwa mugiye gukora iki mu ishyaka ryawe kugira ngo mugerageze kurengera ibidukikije uretse gusa gutora oya muzaterera agati mu ryinyo mugumaho hari byinshi byakorwa ariko buri cya mbere gikorwa ni uko twisaba perezida wa repubulika kuko niwe awusinyira ku itegeko bwa nyuma ubu itegeko rivuye mu nteko ishinga amategeko risinywa na perezida wa repubulika bwa nyuma akarishyira muri gazeti ya leta ubu icyo twamusaba ni uko yashishoza kugira ngo ye kurisinya ye kujya mu nteko ishinga ye kujya mu gazeti ya leta ubu ibindi tuzabamenyesha igihe cyose kigeze
ariko se bwana habineza ibyo bintu uvuga ko ntekereza ko n'abagiye gukora iryo tegeko babizi kugira ngo abantu bajijukiwe n'ako kaga umaze kubwira abumva radiyo ijwi rya amerika utekereza ko baba barashishikajwe n'iki kugira ngo bakore iryo tegeko bemeze yuko icyo kigo cyubakwa mu rwanda urumva twebwe ni nabyo twasobanuye ejo turabona ati ibyo gukora uruganda gutangira icyo kigo cya mikiriyeri mu rwanda ni ukwizirikaho igisasu kandi twasubiza ko ari igisasu cya mikiriyeri ni igisasu cya mikiriyeri ni ukuvuga ngo ugituzirikanye cyagutuzirikana n'abantu bose bo bakavuga ngo ngo bizafasha mu kuvura kanseri ngo abantu bageza mu bwinde kwivuza kanseri tuzajya tubavura ari benshi hano mu rwanda bakavuga ngo ngo n'ubundi ibyuma byose bituma imodoka duca hose ngo birimo nikiriyeri ngo ubu tuzajya dukora ubushakashatsi tuzajya dukora iki tuzajya tubyikorera ibintu byinshi cyane ngo bizateza imbere ubuhinzi ku buryo urumva bafite inyungu zabo bavuze ziri aho ariko turiho turabona izo nyungu ntawe zihuriye n'igihumbi turabona inyungu ari nkeya kurusha igihumbi turabona igihumbi ari cyo kinini cyane kurusha inyungu zavamo yari mugenzi wacu Geoffrey mutagoma yavugana na frank habineza ayoboye umugambwe green party radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ibyumweru bitatu birashize abaturage batagira ingano bari mu myigaragambyo muri leta zunze ubumwe za amerika bahagurukiye kurwanya ivanguramoko n'ubwicanyi bwa polisi ku birabura bavuga ko byabaye umuco washinze imizi abahanga mu by'imibanire y'abantu n'ibinyamakuru bitandukanye basesengura iby'iyi myigaragambyo batunguwe no kuyibonamo abazungu benshi ku buryo batigeze babona mu yindi isa n'irimo iba muri iki gihe nibyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana iyi myigaragambyo yatangiye nyuma y'urupfu rw'umwirabura george floyd wazize umupolisi w'umuzungu ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika abahanga mu by'amateka abanyamakuru inzobere mu by'imibanire y'abantu n'amoko bose bemeza ko iyi myigaragambyo iruta iya mbere na mbere ikomeye mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo itandatu yaharaniraga uburinganire busesuye hagati y'amoko y'abazungu n'abirabura iyi myigaragambyo imaze kugera mu mijyi irenga magana atatu y'igihugu ikinyamakuru cyitwa morning consult cyo muri leta zunze ubumwe za amerika cyakoze ubushakashatsi gisanga abaturage mirongo itanu na bane ku ijana bo mu moko yose no mu mashyaka ya politiki atandukanye bayishyigikiye ubu bushakashatsi bwerekanye ko abaturage mirongo itanu n'umunani ku ijana basanga ivanguramoko rikorerwa abirabura n'ingaruka zaryo zo kwicirwa mu maboko ya polisi ari kimwe mu bibazo bya mbere bikomereye leta zunze ubumwe za amerika nk'uko ikinyamakuru gikomeye the new york times kibyandika imyigaragambyo yo guharanira guca akarengane gakorerwa abirabura kera yakorwaga n'abirabura gusa kiti ubu noneho igitangaje ni ukubona abazungu ari bo benshi muri iyi myigaragambyo imaze ibyumweru bitatu n'abirabura ubwabo birabatungura the new york times itanga urugero rw'umugabo w'umwirabura witwa walter wiggins ufite imyaka mirongo itandatu n'irindwi y'amavuko yabwiye umunyamakuru wa new york times ati birandenze cyane pe bitandukanye kure n'imyigaragambyo najyagamo n'ababyeyi banjye nkiri muto guhera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu yabaga ari abirabura gusa douglas macadam umushakashatsi mu by'imibanire y'abantu muri kaminuza ya stanford muri leta ya california nawe arunga murya wiggins ati ni ubwa mbere tubonye bene ibi bintu habayeho kenshi imyigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi bwa polisi ku birabura ariko buri gihe yakorwaga n'abirabura gusa ikinyamakuru the columbus dispatch kirandika ko mu bihumbi bibiri na cumi na kane nyuma y'urupfu rw'inzirakarengane michael brown umusore w'umwirabura w'imyaka cumi n'umunani warashwe n'umupolisi w'umuzungu mu mujyi wa ferguson muri leta ya missouri mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu abantu nka magana abiri hafi ya bose b'abirabura bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa columbus umurwa mukuru wa leta ya ohio mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu nyuma y'iyicwa rya george floyd abagiye mu myigaragambyo muri uyu mujyi wa columbus noneho bari ibihumbi kandi abenshi ari abazungu nk'uko the columbus dispatch ibyandika abarimu dana fisher inzobere mu by'imibanire y'abantu muri kaminuza ya maryland na michael hene umuhanga mu bumenyi bwa politiki muri kaminuza ya michigan bakoze ubushakashatsi mu mijyi ikomeye ya new york washington dc na los angeles basanga mu myigaragambyo y'i new york abazungu ari mirongo itandatu n'umwe ku ijana by'abari bayirimo muri wikendi yo ku matariki ya gatandatu ya karindwi n'iya munani y'uku kwezi kwa gatandatu bari mirongo itandatu na batanu ku ijana i washington dc na mirongo itanu na batatu ku ijana i los angeles baravuga bati kandi si ukwigaragambya gusa abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika b'abazungu benshi batangiye kwisuzuma usanga noneho bagura cyane ibitabo bivuga ku bibazo by'ivanguramoko ibi bibazo banabiganiraho kandi cyane n'abirabura kurusha mu myaka yashize nabo ubwabo hagati yabo mu miryango yabo umushakashatsi andrew engelhardt wo muri kaminuza brown yo muri leta ya rhode island yemeza ko muri iyi myaka icumi ishize abazungu batangiye guhindura imyumvire ati ubu noneho usanga bisanzuye ku birabura ndetse no ku bandi bantu bakomoka nko muri za amerika y'epfo no muri aziya kurusha mu myaka yashize abashakashatsi dana fisher na michael hene basanga abaturage bari mu myigaragambyo muri iki gihe ahanini ari abakiri bato kandi bize muri bo abarenga bitatu bya kane bafite munsi y'imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko abazungu mirongo inani na babiri ku ijana n'abirabura mirongo itandatu na barindwi ku ijana bari kumwe muri iyi myigaragambyo bafite impamyabumenyi za kaminuza aba bashakashatsi baranzura bavuga ko abakiri bato batandukanye n'ababyeyi babo mu myumvire n'ukuntu babona amoko the new york times ahangaha igatanga urugero rwa isabel muir umukobwa w'imyaka makumyabiri n'ibiri ukirangiza kaminuza ni umuzungukazi wari mu myigaragambyo i washington dc aragira ati tugomba kumva akababaro k'abirabura iki gihugu cyubatswe n'amaboko yabo umwirabura reverand jesse jackson umwe mu baharaniye uburinganire bw'amoko bakomeye bakoranye hafi cyane na martin luther king yabwiye ikinyamakuru usa today ati iki ni ikimenyetso ko noneho abazungu nabo batangiye kubona koko ko ivanguramoko ari nk'indwara y'ubuheri bamwe bita shishikara mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika guhera mu gihe cy'ubucakara abazungu bagize uruhare mu bikorwa byo kurwanya ivanguramoko urugomo n'akarengane abazungu bakorera abirabura ariko abashakashatsi bamwe na bamwe basanga bidahindura koko umuryango ny'amerika n'ubu nyuma y'iyi myigaragambyo bemeza ko impinduka nyazo atari iza none mu myumvire y'ibibazo by'amoko akarengane no kuvangura kwigiza y'abirabura Hakim Jefferson ni mwarimu mu bumenyi bwa politiki muri kaminuza ya Stanford iri rero muri leta ya California aragira ati aba bazungu bose tubona muri iyi myigaragambyo barataha bagasubira iwabo mu miryango yabo mu mashuri meza bari kumwe n'abirabura mu yego mu myigaragambyo ubu turi kubona ariko ntibabana nabo mu buzima busanzwe bwabo bwa buri munsi kuri jye nta mpinduka mbona hafi aha dr jennifer chudi umuhanga mu bumenyi bwa politiki muri kaminuza wellesley college muri leta ya massachusetts ati abazungu bakunze kugira impuhwe iyo babonye ishyano nka ririya ry'iriya videwo y'iyicwa rya george floyd ariko mu buzima bwabo bwa buri munsi wari wabona bitaye ku bukene bunuma mu bice abirabura batuyemo n'ibi uzasanga ntacyo bihinduye ubuzima buzikomereza uko bisanzwe nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yadusangiza akagisangiza n'abandi bose b'inshuti za amerika yakitugezaho adrese ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.